murumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwezo kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye nyuma y'iminsi itatu leta y'u rwanda itangaje amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda haraye hatangajwe andi mabwiriza mashya ibirori byo kwiyakira mu minsi mikuru isoza umwaka byahagaritswe kuba mu gihe kitageze n'icyumweru harimo amabwiriza avuguruzanya cyangwa ahindura yari yabanje inshuro eshatu usanga uko byagenda kose bigomba gusigira abaturage igihombo umwe mu batuye umujyi wa kigali ukomeje kugaragaramo ubwandu bwinshi bwa kovide cumi n'icyenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma abaturage babyukiye mu myigaragambyo bafunga imihanda amakuru aravuga ko umuntu umwe yishwe turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ari darius shasanka ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya muhugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho ndagize mwiriwe veniste mu karere ibisirikare vya repubulika ya demokarasi ya kongo na uganda vyavuze ejo ku munsi w'imana ko vyasambuye ibirindiro vy'abaroberi ba adf mu buseruko bwa kongo muri iyi ndwi ni mu rugamba batanguye mu kwezi guheze kuri abo baroberi abasirikare b'ivyo bihugu barateye amabombe mu kambi nshasha y'umwansi muri beni mu ntara za kivu y'uburaruko na ituri nk'uko byavuzwe n'igisirikare cya kongo hambavu y'ibyo bitero muri ituri igisirikare cyavuze ko cyafashe abarwanyi mirongo itatu na batanu ba adf muri komine ya irumu ni hagati y'amatariki ya cumi na gatatu na cumi na gatanu z'ukwezi kw'icumi na kabiri igisirikare kivuga kandi ko ku itariki ya cumi n'imwe y'uku kwezi kw'icumi na kabiri cyafashe abarobere mirongo itatu na batanu basambura amakambi ane yabo bongera babohoza abakongomani mirongo itatu n'umwe bari barafashe abanyesudani ibihumbi barihereje amabarabara mu gihugu cyose biyamiriza igisirikare cyafashe ubutegetsi hamwe n'icyo bita amasezerano asubiza ku butegetsi umushikiranganji wa mbere bakavuga ko bakumiriwe abanyesudani bari muri iyo myiyerekano cyo ku munsi w'imana basaba ikintu kimwe gusa k'ubutegetsi busubizwa abasivile basaba kandi umushikiranganji wa mbere guhitamwo kwiyunga nabo canke kuja ku ruhande rw'abajenerale bafashe igihugu muri afurika kandi muri nigeria abasuma b'ibitungwa bitwaje ibigwanisho ejo ku munsi w'imana barishe abantu mirongo itatu n'umunani mu bitero bitatu bakoze muri leta ya kaduna iri mu buraruko bw'icyo gihugu ibi byavuzwe n'umutegetsi wo muri ako karere byabereyemo abo basuma bakunze gukoresha amapikipiki bateye imihana y'ikawurani faya marke hamwe na riheya ni muri komine ya giwa nk'uko byavuzwe na samuel aruwan umutegetsi muri leta ya kaduna amazu amakamyo hamwe n'imodokari byaraturiwe reka n'imirima itari mike nk'uko yabandanije avuga muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika ekereziya katolika muri esipanye igiye gutanguza amatohoza ku byaha by'ubusambanyi bikekwa kuba byarakozwe n'abakozi bayo ku bana baharurwa amajana mu myaka mirongo umunani irangiye ibi byagaragaye ejo ku munsi w'imana mu kimenyeshamakuru el pais candikira muri icyo gihugu ayo matohoza azokogwa ku bapadiri amajana abiri na mirongo itanu n'umwe hamwe n'abandi bakozi bakorera ekereziya katolika muri esipanyi nk'uko icyo kimenyeshamakuru candika igitigiri cy'abana bakorewe ayo mabi bashika ku gihumbi amajana abiri na mirongo itatu n'indwi ariko ngo bashobora kuba barenga gushika mu bihumbi aya matohoza azokorwa n'inama y'abepiskopi katolika ya esipanye ubutegetsi bwa vatikano ntaco burashikiriza kuri aya makuru mu kwezi kw'icumi na kumwe papa francisco yarashimiye abamenyeshamakuru kuba bafasha kugaragaza amabi akorwa n'abakozi ba ekleziya katolika aba yaranyegejwe mu burasirazuba bwo hagati ibihugu mirongo itanu n'indwi bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'abayisilamu byiyemeje gushyira hamwe mu migenderanire oyise mu pfunyafunyo byaremeje ejo ku munsi w'imana gushinga ikigega cy'amafaranga azofasha abanyafuganisitani barembejwe n'inzara hamwe n'ibibazo by'ubutunzi hagereranywa ko amamiliyoni y'abanyagihugu ahanzwe n'ikigoyi hamwe n'abana bagereranywa umuriyoni badafungura uko bikwiye icyo kigega kizoronka intererano kandi y'ibindi bihugu birimo leta z'ubumwe za amerika ubushinwa uburusiya hamwe n'ubumwe bwa buraya ndetse na oni umushikiranganji w'imfatakibanza ajejwe imigenderanire muri afghanistani amir khan mutaki yaremereye iyo nama ko batalibani bazokora ibirengeye mu kudakumirana muri politike no guteza imbere agateka ka muntu harimwo na k'abakenyezi intumwa ya leta z'ubumwe za amerika kuri afghanistani thomas west yavuze ko amerika yakiriye neza ibyemejwe muri iyo nama cyane cyane mu gukorera hamwe mu gufasha aba banyefuganisitani
urakoze aroyiziri gerimana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yiyumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu zo wa akadomo kome nawe ku mbuga za youtube facebook na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nyuma y'iminsi itatu leta y'u rwanda itangaje amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda haraye hatangajwe andi mabwiriza mashya ibirori byo kwiyakira mu minsi mikuru isoza umwaka byahagaritswe ni kimwe no kwiyakira mu mihango y'ubukwe amakwe kandi ntagomba kurenza abantu mirongo ine byaba imbere y'ubuyobozi mu masengero kimwe no gusaba aho ni mu mujyi wa kigali ukomeje kugaragaramo ubwandu bwinshi bwa covid cumi n'icyenda bamwe mu bahatuye babwiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika sumuta kaboyi ko ibyo byemezo bya hato na hato bibatera igihombo ndetse no guhungabana ukurikije ubukana iyi ndwara ifite ku isi urabona ko nyine ni ngombwa ko ibihugu bifata ingamba n'u rwanda rurimo rero nk'u rwanda n'igihugu bagomba gufata ibyo byemezo ariko ibyo byemezo mu rundi ruhande ntabwo bibujije yuko bigenda nyine byihuta ugasanga no mu iterambere ry'umuturage arimo arahahombera urumva hari nk'abantu bamwe batakaje akazi kubera ko iriya mirongo ine ku ijana cyangwa mirongo itanu ku ijana ya purayiveti yo muri purayiveti igomba kuba ihari umuntu ukoresha ntashobora kuguhemba amafaranga utakoze igihe atayakoreye ntabwo ari buguhembe abantu bagatakaza akazi urumva iyo bibayeho rero bikamara igihe kirekire ya miryango yari itunzwe n'ayo mafaranga kiba ari ikibazo pe mbona aya mabwiriza bitewe wenda n'uburyo ategurwamo ariho umuntu ashobora gushakira ikibazo yo bishobora kuba rwose binakwiye ko byakorwa kuriya nuko abahanga bagaragaza ko icyorezo kimeze ku isi ariko noneho kuba mu gihe kitageze n'icyumweru harimo amabwiriza avuguruzanya cyangwa ahindura ayari yabanje inshuro eshatu usanga uko byagenda kose bigomba gusigira abaturage igihombo nkange bwange bwange nari mfite ubukwe bihombeje ku kuba nari mfite makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cumi n'abiri aho bintereye igihombo rero ni uko natanze amavanse ubu rero ntibigishobotse kandi nabo umuntu yahaye avanse ntabwo bashobora kuyamusubiza abadekora nabo bakubwira ko hari ibyo baguze bitazakoreshwa amabwiriza kubera ko adahamye atari amabwiriza amara igihe kinini utanamenya ngo azahinduka ryari ugasanga n'ubundi urebye n'ibyo mbona cyane cyane ibihombo bitateganyijwe no kuba utakora igenamigambi nibura utazi ko uzamara icyumweru muri iyo situwasiyo ibindi ibi byemezo rero ahantu bitereye ubwoba ni uko bituma nta muntu n'umwe iteka noneho nta muntu ugitekereza ikindi ni ukuvuga uti noneho uyu munsi harahinduka iki icyo gihe rero ku buzima bwo mu mutwe dukunda kugaruka ku buzima bwo mu mutwe bwiza bavuga ko ugomba kuba utekanye ntabwo utekana rero ari kuri abo bayobora bagenda bagira nta gutekana muri ibyo byose ibyemezo uyu munsi biraje ejo birahindutse ejo ubwo natwe iteka duhora twiteguye ni uguhora uri maso ubundi ihungabana nanone mu kimenyetso gikomeye ni ukutaruhuka umutwe iteka ugahora utekereza ingaruka za mbere gusa urumva izo ngaruka zituma abantu badahura abantu batabana abantu badashyikirana tuzazigarukiriza ku bazajya gusenga ku munsi wa noheli itangazo rya minisitiri w'intebe w'u rwanda riravuga ko abantu batagomba kurenga mirongo itatu ku ijana by'ubushobozi bw'insengero muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma abaturage babyukiye mu myigaragambyo bafunga imihanda amashyirahamwe y'urubyiruko yahamagaje iyo myigaragambyo arifuza kugaragaza ko ahangayikishijwe n'ubwicanyi burangwa mu mujyi wa goma umunyamakuru ijwi ry'amerika muri uwo mujyi darius ariya shanka aravuga ko amasoko amaduka n'amashuri bitafunguye mbese amaduka yose arafunze kuva mu gitondo isoko ntabwo ryabaye n'amashuri abana ntabwo bagiye ku mashuri none se ubu tuvugana ibintu byifashe gute ubu turi kuvugana ndi mu murenge bita katindo niyo mbonye abantu bamwe bamwe batangira gutembera ariko naho amasasu yari ari kurira hashize nk'iminota icumi ibintu bitangiye kugenda neza buhoro buhoro ndi kubona n'abapolisi bari kuvana amabuye mu muhanda aho ari amashyirahamwe nyine y'abajene yatangiye gushyira amabuye kugira ngo abantu badatembera cyangwa amamodoka adaca mu muhanda abapolisi bari kuvana amabuye ari mu muhanda mu kanya hari amakuru watugeraho avuga ko hari umuntu wiciwe muri iyo myigaragambyo ayo makuru we wayamenye hari umuntu umwe wishwe imajengo niyo icyo kibazo cyatangiriye kuva mu gitondo mu masaa kumi n'imwe za mu gitondo niho abajene bari mu mashyirahamwe z'urubyiruko zigenda zirwanira impinduka batangiye gushyira amabuye mu gitondo cya kare mu muhanda polisi iraza itangira kubavana muhanda iri kubirukana barasa maze hapfamo umuntu umwe bakeka ko kuba ashobora kuba ari umupolisi kubera imajengo bari abantu bigaragambyaga harimo abari bafite imbunda bari bafite imbunda ubusanzwe abasore baba imajengo bakunda kubita ba mayimayi imajengo ni umurenge uri hafi y'akarere ka nyiragongo abo ngabo iyo hari imyigaragambyo bafata n'imbunda bakinjira mu mihanda barakarasa bakarwana na polisi ntabwo ari ubwa mbere byabaye watwibutsa muri make icyo ayo mashyirahamwe y'urubyiruko yifuza ategura imyigaragambyo bafite ibintu bibiri bari kwifuza icya mbere ni uko mu cyumweru gishize hari abantu bageze kuri batanu bishwe kinyamaswa bishwa n'abantu batwaye imbunda batazwi bikaba bizana umutekano mukeya mu mujyi wa goma bari bari gusaba ko abayobozi babifata babishyiramo ingufu bagakoresha uko bashoboye kose bashakishe bashakisha ukuntu barangiza icyo kibazo cy'umutekano mukeya icyo ni icya mbere ikibazo cya kabiri ni uko ubushize umuyobozi wa polisi y'u rwanda n'uwa polisi ya kongo hari amasezerano basinye ubushize i kigali bivanaho inkuru ivuga ko wenda polisi y'u rwanda ishobora kuza hano igoma gufatanya na polisi ya kongo kugira ngo barwanye umutekano mukeya iyo nkuru ntabwo yagezeho neza ku rubyiruko niyo mpamvu rwavuze ko ntabwo rushaka yuko polisi y'u rwanda yakwinjira muri kongo dore nyine nibyo nibyo bibazo bibiri bari gusaba yuko bitagera polisi y'u rwanda ntiyinjire muri kongo n'ikindi kibazo ni ikibazo cy'umutekano darius ari asanka umunyamakuru w'ijwi ry'amerika kuri goma ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza ndagushimiye ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mu mbuga mukuru wa politiki gitega bamwe mu bakenyezi biyemeje gucuruza iswa isenene zikaranze abazicuruza bavuga ko iziryoha hari izikomoka mu ntara ya cankuzo na ruyigi inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana abakenyezi baboneka batembereza iswa mu gisagara cya gitega bazitembereza zikaranze ziri mu tudobo twera tubonerana zifukishije utumwanya natwo nyene tubonerana igipimo bapima ko ni ikiyiko nka kirya bakoresha mu miryango bariko barafungura aho kimwe bagurisha amafaranga ijana bagapima basuka ku masahani bivanye n'ibiri ku mukiriya yifuza gufungura bavuga ko bazirangura ku isoko nkuru ya gitega ahahurira abadandaza batandukanye bazirangura hirya no hino mu ntara aho yiswa ziboneka uno mukenyezi aratubwira uko bategura izo swa kuva bazivanye ku masoko uko bazikaranga ibirungo bashiramwo gushika aho bashobora kuja kuzitembereza mu bakiriya hirya no hino mu bunywero canke ahakoraniye abantu benshi turafata iyo zije tuka- tukaja kurangura hama tukazironga duhejeje kuzironga tugashira mu isafuriya tamazi arimwo hanyuma tukaguma duhindukiza zonyene turashiramo ibitunguru birya vy'amababi vy'ikirundi tukongera tugashiramo n'akamagi tugaca twongera tugashiramo umunyu n'agapiripiri hama n'uca usanga abakiriya bariko barazirya bakubwira ko ziryoshe iswa ni ukuvuga yuko iyo nk'ubu mpejeje kuziteka rimwe mu gitondo nshasuka mu kadobo nkagera nkatembereza nafutse n'ishashe kugira zigume zishushe ni ukuvuga yuko naho zihora ntaco ziba iswa ziguma ari nziza bivanye n'ingene wazifashe neza uno mukenyezi nawe avuga ko mu kurangura iswa bisunga iyo izo swa zaje ziva kuko zitandukanye uburyohe bivanye n'intara zaje zivamwo bemeza ko izituruka mu ntara zo mu buseruko cankuzo na ruyigi arizo abakiriya bakunda iswa si zimwe ko hari iswa ziva imuyinga usanga ari iswa ndende zirabura iziva mu kumoso usanga ari ibiswa bibyibushe kandi no mu kuryoha ntiziryoha kumwe iziryoshye cyane n'izijya ngufi ngufi ziva mu ntara za kumoso guhera muri kinyinya mu cyamuzo yego no mu ntara zihanamiye kumoso yego inzu usanga ziryoshye cyane zifise amavuta no kuzikaranga usanga bitameze ko umuhari ziba zifite amavuta ukamengo na makoto n'izindi nyene usanga atari ko bimeze uno mukenyezi aratubwira n'amoko atandukanye y'iswa izihurumbigwa n'izidakundwa na benshi n'imvo yo kudahurumbigwa kuko bavuga ko zimwe zirura izindi zikaribwa mbisi ivyo abatari bake batoshobora ziratandukanye hari izo ushobora gusanga ngo ni ingina zo bita ibitemvu isana nazo ziraguruka mugabo si cyo kimwe isana ni duto duto tukaba twera mbwa baturya ari tubisi niho turyoshye mbwa mbwa irarura bavuga ko inavura na malariya yoyo irarura cyane ibinyabobo nabyo nyene birara imvura yaguye by'ibinyabobo nyene ntibabirya hari ababirya n'abandi batabirya byo ntitubidandaza nizo tudandaza ibinyabobo n'ibitemvu na byinyamuneka ntitubidandaza ino ntibabirya kuko nka mbwambwa ntiboyigura imeze nk'ikimonyo abakenyezi baremeza ko iswa barangura zose zirara ziheze ariko kandi ko inyungu bakuramwo ibashimisha gusumba ibindi bidandazwa nk'ibiyoba bikaranze bahora batembereza mu gihe c'amezi iswa ziba zitaraboneka iyo nda- ndiko ndadandaza iswa bivanye n'umutare nakoresheje ndashobora kunguka nkavuga ati ego ico kudandaza n'iswa kweri habazokwaze iswa ni nziza wazirose kweri uraronka ukoresheje ibihumbi mirongo ibiri hari igihe utabura n'ibihumbi icumi wunguka bivanye n'ingene wadandaje neza jewe iswa no kubera nyene atahinguriro ryazo ryoha iswa zokwamaho ko iswa zirafise akamaro cyane kuko iswa zirunguka cyane iswa je zirantungiye abana abana baragenda ku ishuri iswa iyo zihari nkasuma nde nkariha n'inzu ni ukuri iswa ni nziza cyane nuko nyene zitamaho nta n'ikindi kintu nodandaza iswa ziriho naho muri botike nta nokwemera abakenyezi bakorera mu gisagara ca gitega hagati mu burundi bahanura bagenzi babo birirwa muhira barindiriye ko bubakanye bazana ibitunga urugo gukura amaboko mu mpuzu nabo bagakora ku bw'abo bakenyezi bibaye ngombwa basaba abakeneye kwiyungunganya kubegera babigisha uko bakora bibaye ngombwa bakabagurana n'umutahe kugira ngo abo bakenyezi bose badafise ubuzi batonda ko bashobore kuva mu ngeso yo kwama bateza amashi ica umugabazana jewe ubu muntu umukenyezi wese agitega amashi umugabo warindiriye ibyo umugabo amuzaniye jewe numva ko yari amajambere yamusitse jewe ahubwo ntoshima nk'uwoza ndamubwiye ati ingo udafise nka kugurana bitanu urayarondeza gushika ugasanga urageze no ku bihumbi ijana iyo uriko urarondera ushirutse umwe- umwete ati abantu bariko baragusamaza jewe n'ukuri ndabasabiye yuko nabo boza bakaza bararaba ico dukora natwe akaba arico bakora kuko twebwe icyo dukora cyose kiratubeshejeho ibiyoba biradutunga mugabo nta ngere y'iswa nazo iswa nazo zirimo amahera cyane naho wongaya gute nonuma kuko nzi icyo ndahakura mu gihugu cy'u Burundi iswa zitangura mu kwezi kwa cumi na rimwe inyuma y'iminsi mike umutasuro w'imvura utanguye zigaherana n'ukwezi kwa mbere akazuba gatanguye kwaka intara kama nka buragane mu bumanuko na kumuso na buyogoma mu burengero bw'uburundi niho iswa zihurumbirwa gusumba izindi ntara urakoze desire hatunga imana mu minsi makumyabiri y'amakipe meza makumyabiri n'ane nyafurika y'umupira w'amaguru azitabira irushanwa ry'igikombe cy'afurika cy'ibihugu impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika caf iravuga ko iryo rushanwa rizaba uko ryari riteganijwe rikazatangira ku itariki ya kenda mutarama mwaka bibiri na makumyabiri n'ibiri hazatangazwa kandi ingamba zizakurikizwa kugira ngo abaryitabiriye birinde icyorezo cya covid cumi n'icyenda amakipe akomeye yo mu burayi akinisha abakinnyi bagera kuri mirongo ine bategerejwe muri kameruni yari yifuje ko iryo rushanwa ryasubikwa Lux September ushinzwe itangazamakuru muri kafi yatangaje ko rizakomeza ati nta wundi wigeze asabwa gusubika gahunda ze ati kuki afurika gusa ariyo ibisabwa ishyirahamwe nba ishami rya afurika rimaze gushyiraho umuyobozi uzarihagararira ku cyicaro gishya kigiye gufungurwa muri nigeria nyuma y'imikino y'umunsi wa cyenda wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yabaye mu mpera z'icyumweru gishize ikipe ya kiyovu sport niyo iyoboye urutonde rw'agateganyo rukigari jean claude munyandinda mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa cyenda kuwa gatanu habaye imikino itatu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya gorira fc yatsinze gasogi united igitego kimwe ku busa rutsiro fc yanganyije na espoir fc ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade umuganda i rubavu kuri stade y'i bugesera ikipe ya bugesera fc yanganyije na etoile de l'est ubusa ku busa kamarade banamwana umutoza wa etoile de l'est avuga ko iri nota rimwe yakuye kuri bugesera fc azaryubakiraho rikamufasha no kwitwara neza mu mukino ukurikiraho uzahuza etoile de l'est na apr fc navuze ko atari bibi ariko nta nubwo byanshimishije nashakaga amanota atatu eh, ariko aho mbeje kubona ruje byansabye ko njya mu yindi mibare rero nkavuga ko nshima imana ubu kuba match ya aperi ngiye kuyitegura nereka abakinnyi kuko aperi ni ekipe ikomeye ariko ni ekipe imeze nk'izindi aperi wayiteguye nayo wakina rero nkavuga ko ngiye gutegura match neza nayo nkaba nashaka amanota atatu iwacu nituramuka dukoze ibyo dukoze bikagenda neza amanota atatu tuzayabona iwacu ejo bundi kuwa gatandatu nabwo habaye imikino itatu kuri stade huye i butare ikipe ya kiyovu siporo yatsinze mukura victory siporo ibitego bibiri kuri kimwe apr fc nayo yatsinze marine fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu ibyo bitego bibiri kuri kimwe ni nabyo ikipe ya rayon siporo yatsinze as kigali kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri kuri stade y'igicumbi ikipe ya gicumbi fc yanganyije na musanze fc ubusa ku busa naho polisi fc itsinda etenseri fc ibitego bitatu ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo kugeza ubu nyuma y'umunsi wa cyenda wa shampiyona ikipe iri ku mwanya wa mbere ni kiyovu siporo ifite amanota makumyabiri iya kabiri ni apr fc ifite amanota cumi n'atandatu ku mwanya wa gatatu hari as kigali nayo ifite amanota cumi n'atandatu ikipe ya polisi fc nayo ifite amanota cumi n'atandatu ikaza ari iya kane rayon siporo ni iya gatanu ifite amanota cumi n'atanu ku mwanya wa gatandatu hari gasogi united n'amanota cumi n'abiri musanze fc nayo ifite amanota cumi n'abiri ni iya karindwi ikipe ya munani ni espoir fc n'amanota cumi na rimwe mukura victory siporo ni iya cyenda n'amanota icumi ku mwanya wa cumi hari bugesera fc ifite amanota icyenda gicumbi fc nayo ifite amanota icyenda ikaba ari iya cumi na rimwe ku mwanya wa cumi na kabiri hakaza marine fc nayo ifite amanota icyenda rutsiro fc ni iya cumi na gatatu ifite amanota umunani gorira fc ifite amanota arindwi ikaza ari iya cumi na kane etoile de rest ni iya cumi na gatanu n'amanota arindwi nayo ikipe ya cumi na gatandatu nayo ya nyuma ni etenseri efuse ifite amanota ane n'umwenda w'ibitego cumi na kimwe tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball mu gihe habura amezi atatu ngo irushanwa rya bar basketball africa league ritangire nba africa rumwe mu nzego zitegura irushanwa ikomeje kwagura amashami yayo mu cyumweru gishize national basketball association ishami rya afurika yashyizeho umuyobozi w'ibiro byayo bishya bizafungurwa muri nigeria mu ntangiriro y'umwaka utaha bemisora abudul rwiyemezamirimo w'umunyanigeriakazi niwe wahawe uyu mwanya akaba afite inshingano zo guteza imbere umukino wa basketball ahereye mu bana ishami rya nba afurika ryo muri nigeria rizaba ari irya gatatu rifunguwe kuri uyu mugabane nyuma y'iryo muri afurika y'epfo n'iryo muri senegali tugarutse ku irushanwa rya bal nyirizina imikino y'icyiciro cya nyuma izaba mu kwezi kwa gatatu kwa kane n'ukwa gatanu ikazabera i dakari muri senegali ikayiro mu misiri n'i kigali mu rwanda amakipe cumi n'imwe kuri cumi n'abiri agomba guseruka yamaze kumenyekana ayo makipe yarangije kubona itike ni zamareke yo mu misiri ari nayo yatwaye igikombe cya bar umwaka ushize hakaba kandi dakar university club yo muri senegali forces armee et police yo muri kameruni ferroviario da beira yo muri mozambique petro de rwanda yo muri angola rivers upas yo muri nigeria us monastiri yo muri tunisia cobra sports yo muri sudani y'epfo seidu legacy athletic club yo muri guinea espoir fushak yo muri repubulika iharanira demokarasi ya congo na reg basketball club yo mu rwanda yari claude munyandinda i kigali mu burundi ikipe ya kerne yatangaje abantu itsinda ikipe y'urunani ku minota mirongo itanu n'arindwi kuri mirongo itanu na tatu mu ihiganwa ryiswe ninde ukomeye kurusha abandi muri iryo rushanwa rizarangira mu kwezi kwa mbere umwaka utaha jimukana nayo yatsinze remesha ku manota mirongo inani n'umunani kuri mirongo inani mu mupira w'amaguru naho ikipe y'abakobwa batarageza ku myaka makumyabiri yaraye ikuwe mu marushanwa yo kuzajya mu gikombe cy'isi kigali desire hatungimana uwo mugwi w'abigeme abawukurikiranira hafi bari bizeye intsinzi bafatiye uko wigenjeye mu gihugu cya tanzania aho wari hatsinzwe ibitsindo bitatu kuri bibiri haraho izindwi zibiri ariko rero siko byagenze kuko uwo mugwi ntibashoboye kuronka intsinzi mu rukino rwari rworoshe cyane na rijya abakinnyi ba tanzania bakinnye ari umunani kuva urukino rutangura kurinda rurangire biturutse ko abandi bose basanze baranduye covid cumi n'icyenda ibipimo mbere byarateye impari gushikaho bisubigwamwo tanzania ibona kwemera gukina urukino rwari gutangura isaha icyenda rukaba rwagiye gutangura isaha cumi n'imwe kubona rero abakinnyi b'umugwi iserukiragihugu burundi unganya igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi ubura abakinnyi batatu utagira n'abasubirizi byarababaje abakunzi b'uwo mugwi w'uburundi ariko rero naho abarundi bari bakwiye nabo nyene bakinnye batagira umumenyereza kuko uko ari babiri bose nabo nyene basanze baranduye umugara wa coronavirus ariko benshi bakabona ko ico kitari gikwiye kuba icitwazo umugwi w'uburundi rero waciye usezera ayo mahiganwa yo kurondera ibihugu bizitabira igikombe c'isi c'abigeme batarengeje imyaka mirongo ibiri kizobera muri costarika mu mwaka uza muri basketball naho kuri uno w'imana umugwi wa kerne warerekanye ko ibintu byose mu nkino bishoboka mu kwirahira urunani amanota mirongo itanu n'indwi kuri mirongo itanu n'atatu muri kerne kari akanyamuneza ntangere kubona basezerera uwo mugwi wari umaze iminsi atawukoreramwo umumenyereza wa kerne aratubwira icyo bakesha iyo nsinzi tubikesha cyane cyane defanse yacu turabikesha defanse yacu hama ikindi twagerageje gukosora novuga ni ugukosora ataki yacu kugira ngo tugire ataki iri novuga itonze gusumba uko twari dusanzwe dukina kuko mu myaka yahera kerne bari bayizi nka ekipa igendera ku ma individualite amwe hamwe muri ataki defanse tudefanda hamwe ariko ushoboye gufata abantu bamwe bamwe bica bihera muri ataki ariko uno munsi twerekanye yuko dushoboye kugabura amanota agatsinda abantu benshi kandi bose bagapartisipa bikagenda neza novuga ngo nicyo kintu twashoboye kugerageza gukosora hejuru ya defanse twagerageje gukomeza gusumba mu rundi rukino rwabaye muri iryo higanwa jimukana yatsinze remesha ku manota mirongo umunani umunani kuri mirongo umunani umumenyereza wa jimukana yigeze kuba amenyereza abakinnyi benshi uno munsi babarizwa muri remesha amenyesha ko biteguye bazi ko bitazoroha ari nacyo cyabafashije kugera ku ntsinzi ni ekipe ikomeye ni abakinnyi nzi kandi bafise ububasha bukomeye n'umukoci wabo urabona ko cyeme n'umukoci wamenyereye cyane ni maci itari yoroshye twategerezwa gutegura que ce soit niveau psychologique niveau mental uko mwabibonye non jouer non repondi au début ya match vers la fin nivyo twagiza tugorane tuko baraturomonta mugabo ikintu cyonyene candyohe no kw'abakinnyi banje mwabonye ko naho batugiye imbere bagumanye no mental bagumye dans le jeu donc ni ikintu canezereje cane kizotuma nibaza yuko no mu mamatch akurikira tuzoba turi prêt mu mugwi waremesha hoho bamenyesha ko abakinnyi batabyifashemo neza na gatoya umumenyereza wa kabiri w'uwo mugwi akaba yizera ko bagiye kuzohindura vyinshi kugira bashobore guhangana n'imigwi yikomeje uno mwaka mwomenya ko iryo higanwa rizosozegwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza uzoritsindira akazohabwa amafaranga agera kuri miliyoni zitandatu z'amarundi desire atungimana kigali ijwi rya amerika aha niwe dusoreje aya makuru hamwe na mukuberi ya baro wamfashije kubagezaho mbashimira mwese kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana